hi people, oh, another one don't happen again oh. how na dey agree to una according to una time my people, una see that bell notification very very important make una hit the subscribe button if una never subscribe all my subscribers i say una do well o oh. god go bless una for me una own go better. hmm my country people, i don't come with another Jesus. Oh. hey my correct correct people, no be small no. Oh. Mary, I don't cry cry cry cry cry cry cry cry cry sotey e remain make e cry blood my people. Now, go come ask me say what wetin they make and they cry my people, wahala no come too much They say wahala he be like bicycle He really be like bicycle una know say oni of ife don get joy according to reports, they say oni of ife say the kind joy when he be saying e get Now joy overflow in his heart because whenever im dey see dis tadini cow the thing they give and joy they give and serious joy my people and because of that one Ooni of Ife was appreciating Queen Naomi he say im go do significant thing in the life of Queen Naomi I am going to do something for you that when the when here here and they go make tininininini he say this one is the just the beginning o so Ooni of Ife come call people where we say dem dey crest diamond o from some people say na dubai so me and david dey hear say na uk o na those sets dem come o those set of people wey dey crest diamond i hear say na from uk dem come uh -huh. but those people dem dem company still dey for dubai the company still dey dubai but na uk this set dem come from so say make dem come crest diamond ring diamond uh, necklace for queen naomi customize one one be say im go take appreciate queen naomi and wetin im dey plan another package for queen naomi when e go be like surprise so my people o oh, hmm, dem say when mariam hear this thing when mariam na people dey ask say why be say na only mariam sef why be say na only mariam na im dey na im dey react to all this kind of thing. They say Mary come the verse with Onion Fife. Mary come the verse with Onion Fife. Say waiting. Say Onion Fife is overdoing things. He's overdoing things. Why is he doing as if uh, he's only with Naomi that he's married to? Don't you know that he married he married other wives? Don't you know that he's supposed to be uh, be trying to balance this whole thing? Why is he paying so much uh, so much attention to Queen Naomi? Before you know, hmm, there's a Queen Naomi start to dey display whether na kolo o una no say he get the way envy go overshadow human being if if you take for example for Bible when David for Bible go by go war compile all the enemy philistine so people come dey use uh, david name dey sing say come dey use saul and david name still dey sing say david saul kill one one k person david kill ten ten k so when saul wey be say na him be the king hear the matter jealousy come overshadow am that spirit of jealousy when e overshadow am come later e come dey kolo so the only way we say they fit just kill the kolo na just make dem go carry person wey be say they play instrument for am make e calm and down you dey see am so na so they come they play instrument for am so to make e calm and down on top of that one na so saw begin dey pursue david they pursue am Now make they say if you dey pursue newborn baby dey teach her how to fly to the extent of he get the day wey be say david dey even dey hide eh na so saul come dey come pass corner dey look dey look whether im go see am e no know say see am see david david dey david touch im garment say see person wey dey pursue me if i want to kpai you na i go kpai you so na so e come be when person get spirit of envy when person get this evil uh, evil envy the person go run kolo na the truth be that and that is what happened to miriam There's a area called the Hala. The Hala. The Hala. Ah, Kabesi was confused. This one not be the Miriam when you know. Before you know, Miriam run Kolo. Now so they catch and hold him. Remember them China. And they ask and say, wetin be problem? They start to the point water. They start to the point water so tey she come faint. Hey! Now wow. I say, if i dey look this mirror and finish i go dey ask say does this whole gbasgbos e really worth am e really worth am na me i want to ask because the way e be say Mariam dey go about this whole thing make e no come go dis <laughs> thing when e don dey enter kolo na mental health o for me o anything when e be say go disturb you of your mental health you supposed to let go When the whole was for palace one do not queen naomi like say one wan kolo no be carry he carry her life come comot for there so that her sanity her sanity go there intact so that her sanity go there intact used to say queen naomi no live the time when e supposed to live. You know whether she for don't they kolo because eh, mental health is real o oh. it is real so hmm, when they dey advise mariam mariam if you know say you no go fit bear this thing if you know say you no go fit withstand mama tadenikawo you better find your level because if you think say Mama the Tadenikawo go leave that palace because of you. You lie you. All of una wey be say una get demon for that palace, very soon una go start to dey run oh. Because the demon destroyer herself, she's on her way coming. So make una begin dey fight tooth and nail o. Oh. As una dey fight, na so Queen Naomi go dey go dey go dey do. Hmm. Hey God the same area scatter everywhere the whole the whole am The dem for im mama say make mama come come come know as e go do am say because they don't understand just because of say they say people will be say they won't come do a eh, Queen Naomi ring they are coming from UK some say na Dubai just because of that one na Mariam faint pass the kolo blow so enter bush yeah for material things bible say everything wey you dey see so they will melt away with like a fervent ear so what is the stress for wetin be her problem eh wetin be her problem so my people o oh, eh no be small thing o oh, sotey dem say dem don send for their people o oh make dem come find their way carry am o ehen because he no understand after all him suppose to know say na king him dey marry so that spirit of jealousy suppose to tie and keep for one corner because eh, na wow my people abeg make i stop here in case una never subscribe una subscribe o all my returning subscribers say god go bless una someone for now na don subscribe before na go go dey hit the red button If na hit am every so na don subscribe abeg if you be say you never hit the red but button once that is when you go hit am but if you be say you don hit am before no hit am again because when i talk say who never subscribe subscribe notice say somebody don go mistakenly unsubscribe all right una have a nice day bye